Inyarwanda du begerane mbabwire yeah. icyo nsaba jyewe ni umuryango bene kanyarwanda turi umwe yeah. hoshimureke kwitana rubanda yeah. yeah.
mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro cyerekeranye no kwibohora ingengabitekerezo z'amoko ya politiki tugiye kurebera hamwe uburyo izo ngengabitekerezo zisenya umuco nyarwanda kandi zihonyora amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu abantu twese tuzi ko mu muco wacu karande harimo amoko gakondo y'abanyiginya abazigaba abega abasinga n'ayandi ariko nanone twaje kwigishwa ko ngo ayo moko arimo n'ayandi y'ubuhutu ubututsi n'ubutwa umunyarwanda akivuga ati ndi umusinga w'umututsi undi ati ndi umwega w'umuhutu undi ati ndi umugesera w'umutwa umuntu wese ushyira mu gaciro akaba yakwibaza ukuntu ubwoko bumwe bushobora kuba mu bundi uretse uburundi n'u rwanda hari ikindi gihugu mwari mwumva umuntu ashobora kugira ubwoko bubiri abantu bagahuza ubwoko bumwe ariko ntibahuze ubundi umunyarwanda umwe w'umunyiginya akaba umuhutu undi munyiginya akaba umututsi undi munyiginya akaba umutwa ibyo murumva atari amayobera na mbere y'uko abakoloni baza mu rwanda rero ayo moko y'abahutu abatutsi n'abatwa nabwo yari aya politiki kuko ubutegetsi bwariho nabwo bwari bugizwe n'abanyepolitiki ari nabo bashyizeho ayo moko bashingiye ku karengane kakomotse ku bwiganze bwa bamwe bikubiye ubutegetsi ku buryo ako karengane kagiye gashinga imizi bitewe n'ubusumbane mu butunzi bw'abanyarwanda no mu mibanire yabo n'imiryango yabo nuko abanyepolitiki b'icyo gihe bashyiraho ingengabitekerezo ivuga ko ngo abatutsi ari aborozi ngo abahutu ari abahinzi ngo abatwa bakaba ababumyi b'inkono ese abakoraga iyo mirimo yose abakoraga iyo mirimo yose ubwoko bwabo bwaruguye muri iki gihe se abadakora iyo mirimo bo ubwoko bwabo ni ubuhe nyamara hari abiyitirira ubwoko ubu n'ubu kandi nta n'umwe muri iyo mirimo bakora bakwiye kwibohora iyo ngengabitekerezo rero iryo vangura risumbanya abantu kandi ririmo ikinyoma n'akarengane kuba abanyarwanda dufite ubwoko gakondo maze kuvuga tukagira n'ubwo abahutu abatutsi n'abatwa ni uko bumwe muri ubwo bwoko atari ubwoko mu by'ukuri kuba muri buri bwoko gakondo habamo ayo moko atatu yandi ni ikindi kimenyetso ni ikindi kimenyetso cy'uko ayo moko atatu ari aya politiki kandi ari n'amahimbano ayo moko ya politiki yashenye umuco wacu kuko yatesheje agaciro amoko gakondo y'abanyarwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hari umunyarwanda w'imyaka mirongo ine n'irindwi twaganiriye ambwira ko atarazi ko mu banyiginya harimo n'abahutu n'abatwa kuko yari ko ngo abanyiginya bose ari abatutsi kuko aribwo bwoko kera abami bakomokagamo kandi bakaba bari abatutsi abanyarwanda bemeye ko ayo moko ya politiki aba kimwe mu bibaranga kugeza ubwo bayitirira amwe mu mazina yabo ngo amazina ya naya naya abahutu ngo aya naya naya abatutsi ngo ariya naya abatwa bakita umwana izina ritari irya se ariko bakavuga ko yavukanye ubwoko bwa se nk'uko bimeze ku moko gakondo kandi nta miryango y'abahutu y'abatutsi n'iy'abatwa ibaho nyamara n'abanyamahanga bamwe biyita abahanga batangiye kubona ko kwita umwana izina rya si gusa bibangamiye ihame rivuga ko abantu twese tureshya kandi dukwiye kandi dufite uburenganzira bumwe mu gihe kuri iyo ngingo twebwe umuco wacu uryubahiriza kuva kera ababyeyi bakita umwana wabo izina ridahuye izina ridahuye na rimwe mu mazina yabo kuko buri muntu wese atandukanye n'undi kuri iyo ngingo rero abanyarwanda twateye imbere turi abahanga kurusha abo banyamahanga dukwiye rero gusubira mu muco wacu tukareka kubeshya abana bacu ko bafite ubwoko bwa politiki ubu n'ubu ahubwo tukabigisha amoko yacu gakondo yo mu muco karande amoko y'abasinga amoko y'abasinde amoko y'abagesera abega abanyiginya n'ayandi kugira ngo tuyasubize agaciro kayo na ndetse tugarutse kuri za ngengabitekerezo zivuga ko ibyitwa ko ngo bitandukanye amoko natangiye mvuga nta mpamvu n'imwe yasobanura uburyo umwana agomba kugira ubwoko bwa politiki bwa se uko kwemera kurimo ikinyoma ni mubyisuzumire namwe umwana ko avuka kuri se na nyina kuki yakwitwa ko asa na se gusa ashobora kandi kugira imibereho n'ubutunzi ndetse n'ukwemera bitagize aho bihuriye n'ibyo se afite hari umunyarwanda rimwe wigeze kumbaza ubwoko bwa data ashaka kumenya ubwanjye aho kumbaza ubwo nemera ko mfite atarinze guca ku ruhande nahise mubwira ko yibagiwe kumbaza inka cyangwa amasambu ntunze cyangwa se umubare w'inkono nabumbye uwo munsi nuko araseka aratembagara amaze kuva ku butaka namubwiye ko ukwemera kw'ababyeyi banjye atari ko kwanjye ibi rero birerekana ko ku kibazo cy'amoko abanyarwanda tureba aho turi n'aho tuva ariko ntiturebe aho tujya reka turebe noneho uburyo ingengabitekerezo z'amoko ya politiki zibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu ingengabitekerezo z'amoko ya politiki zirimo ivangura n'isumbanyabitsina nkurikije ibyo maze kuvuga rero umwana ntiyagombye kwitirirwa ubwoko bwa se ahubwo yagombye kwihitiramo ubwoko ashaka cyangwa akabureka ibyo byatuma nyina w'umwana yumva ko adakandamijwe ntihabe ubwiganze bw'igitsina gabo by'umwihariko abanyarwandakazi bagombye guhaguruka bakamagana iryo sumbanyabitsina ese umwana utazi se wamubyaye ntamenye ibisekuru bye ubwoko bwe bwa buguhe igisubizo ni uko ari ntabwo ntabwo agira abana b'impinja b'ibitambambuga batazi ubwoko icyo ari cyo wavuga gute ko ari abahutu abatutsi cyangwa abatwa abo bana bishwe mu by'ukuri bazize ubwoko bwa basi ntabwo bazize ubwoko bwabo kuko ntabwo bari bafite bishwe batazi icyo bazira nta muntu ushobora kwitirirwa ubutunzi bw'ikintu nawe ubwe atazi ko afite mu rwanda abantu benshi harimo harimo ndetse harimo ndetse n'abanyamahanga urugero abanyekungu bazize ubwoko badafite kubera ya ngengabitekerezo mbi yo kwitirira umuntu ubwoko ukurikije isura ye birababaje ariko ntibivuze ko ababishe batakoze jenoside abishe abo batari batari abatutsi nabo bakoze ibyaha bya jenoside kuko bibwiraga ko abo bica ari abatutsi kimwe n'uko hari abantu batari abahutu harimo ndetse n'abazwiho ko ari abatutsi bafatanyije na bamwe mu bahutu kwica abatutsi kandi bashaka kubarimbura nabo bakoze jenoside kuko bari bashyigikiye uwo mugambi wa jenoside muri abo abazwiho ko ari abatutsi bashobora kuba barimvagamo ko bo ari abahutu cyangwa ko nta bwoko bafite cyangwa bakiyumvamo ko ari abatutsi ariko babifitemo inyungu za politiki igitekerezo cy'umuntu ukora icyaha nicyo cyangombwa mu kumenya icyaha cyakozwe icyo ari cyo niyo mpamvu abatemera ko amoko abaho bitavuze ko bahakana jenoside y'abatutsi mu gihe abishe abatutsi bari bazi ko ayo moko ya politiki ariho kubera ko bayemeraga ikibazo ni uko byafashwe nk'ihame ko ngo buri munyarwanda wese afite ubwoko ariko ntibisobanure ko ayo moko ari aya politiki urundi rugero ni uko amadini abiri aramutse asubiranyemo hakaba jenoside ntibivuze ko abatari muri ayo madini bahakana ko iyo jenoside yabayeho nanone kandi ubwicanyi bwakorewe abahutu n'abandi bantu bazira ko barengera bazira, bazira ko barengera abatutsi kandi babarwanirira kugira ngo baticwa mu rugero babahisha ubwo bwicanyi nabwo bushamikiye ku cyaha cya jenoside aba bantu nabo bazize jenoside y'abatutsi nubwo batari abatutsi byumvikane rero ko hari hari ko hari abantu batari abatutsi nabo barokotse iyo jenoside ntabwo abakoze jenoside y'abatutsi ari abahutu bose ntabwo bazize iyo jenoside n'abayirokotse ari abatutsi gusa kandi abayikoze si abahutu gusa ibyo maze kuvuga birareba kandi n'ibindi byaha byakorewe abahutu nabo bazira ubwoko bwabo nta bwoko bw'inzirakarenga- bw'inzirakarengane bubaho kandi nta n'ubwoko bw'abanyabyaha bubaho
bumva akanya gatoya mutege amatwi mbahuze naje mwirengagize ubwo buto bwanjye igikurumba ni impanuro yeah. Ah, yeah. Yeah, hora Rwanda naje. Ah, yeah. Yeah, hora mbyeyi naje. Ah, yeah. Yeah, hora mfubyi naje. Nzanye urukundo, ubumwe n'inganzo. Igihe ni iki, nanjye ntanga impanuro. Ngaho ndaje. Ngaho ndaje. Ngaho ndaje.
kubarura amoko ya politiki ni ukuvangura abanyarwanda kubarura abanyarwanda hagamijwe kumenya umubare w'abahutu w'abatutsi n'uw'abatwa nabyo bivangura ayo moko ya politiki ni ukuvuga ko ibarura ryigeze gukorwa ngo rigasanga abatwa ari rimwe ku ijana abatutsi ari cumi na kane cumi na bane ku ijana naho eh, abahutu bakaba mirongo inani na batanu ku ijana ryavanguye abo banyarwanda icyakurikiyeho ni ukubasumbanya ni uko bamwe bitwa rubanda nyamwinshi abandi bitwa ngo ni rubanda nyamuke iyo iryo barura ridakorwa byari kuba bitwaye iki iryo barura ndetse ryuzuyemo ibinyoma kuko hari abandi banyarwanda benshi badafite ayo moko nk'uko nabivuze kandi umubare wabo ukaba udashobora kumenyekana mu by'ukuri birabaje kubonana na n'ubu iyo mibare igifatwaho ukuri muri iki gihe tugezemo na nyuma y'ubwicanyi ndengakamere bwahitanye abanyarwanda abanyarwanda benshi cyane kandi bo mu bwoko bwose kandi hari n'abandi banyarwanda bongeye kuvuka nyuma y'iryo barura iyo mibare rero nta gaciro ikwiye guhabwa kuko yakozwe mu buryo bunyuranyije n'ihame rivuga ko abanyarwanda abanyarwanda bose bagomba kureshya bakagira uburenganzira bumwe bakareshya imbere y'amategeko bityo rero n'indi mibare- n'indi mibare yose yabarura abazima cyangwa abapfuye kandi igashingira ku mibare y'iryo barura nta gaciro yagombye kugira kuko nayo yaba irimo ivangura n'ikinyoma muri iki gihe tugezemo uretse kubeshya ninde wakwemeza umubare nyawo w'abahutu w'abatutsi cyangwa w'abatwa nyuma ya jenoside ya mirongo icyenda na kane hari abandi banyarwanda biswe ngo ni abahutu modere ubwo se nabwo bwaba ari ubundi bwoko bushya bwavutse bo baba bari bangaye ku ijana kuki nta batutsi bitwa abatutsi modere ntihabe n'abatwa bitwa abatwa modere ni uko bo- ni uko eh, ni ukuvuga ko bo batabaho cyangwa ko nta ntagondwa z'abatutsi n'abatwa zibaho ibyo nabyo ni ugusumbanya amoko ahubwo abo biyumvamo ko ari abahutu modere abatutsi modere cyangwa abatwa modere bagombye kumva gusa ko atari abahutu ntibaba abatutsi ntibabe n'abatwa kuko batemera ko ubwoko bumwe bukwiye gukandamiza no gusumba ubundi bwoko bakabivuga nta bwoba uko niko kwibohora nta tegeko rigena amoko ya politiki ryigeze ribaho ngo rivuge ayo moko icyo ari cyo icyatandukanya n'akamaro kayo ko politiki y'abanyarwanda ihinduka buri gihe hagize ubutegetsi bwemeza ko ubwoko butangwa na nyina w'abana byagenda gute abanyarwanda bamwe ubwoko bwabo ntibwahita buhinduka kimwe n'uko ushobora kuva mu ishyaka rya politiki ukajya mu rindi cyangwa ntihagire n'iryo ujyamo ushobora no kwiyita umuhutu uyu munsi ejo ukiyita umututsi ejo bundi ukiyita umutwe ushobora no kuvuga ko nta bwoko ugira kuko ibyo byose utabyemera nta kibikubuza nta tegeko ribihana ni uburenganzira bwawe na kera ngo umuhutu yahindukaga umututsi cyangwa umututsi agahinduka umuhutu bitewe n'umubare w'inka amaze kugira munyumvire namwe ubwo se izo nka zihuriye n'ukwemera umunyarwanda yabaga afite mu mutwe we ko cyangwa se ubutunzi buhuriye he n'ubwoko mu by'ukuri nyamara nta munyarwanda wigeze ahindura ubwoko bwe bwa gakondo nta muzigaba muzi wigeze wihindura umwiginya aho amarangamuntu yandikiye hariho abahinduye ubwoko bwa politiki muri izo mpapuro z'ibyangombwa ariko nta n'umwe nzi wigeze abihanirwa kuko nta cyaha bakoze n'uwo ari kubi- kubihanirwa yari kubarenganya ni ukuvuga rero ko hari n'abanyarwanda batiyumvagamo ubwoko ubu n'ubu n'ubwo bwabaga bwanditse mu i- mu- mu- mu irangamuntu yabo mbere y'intambara ya mirongo icyenda hari abanyarwanda benshi batitaga ku moko ya politiki yitwaga ko ari ayabo ahubwo ikibabaje ni uko na n'ubu hariho abitirira abandi ubwoko barebye amasura yabo kubera ingengabitekerezo ya politiki bigishijwe aho kubabaza ubwo bemera ko bafite ubwo ari bwo iyo ngengabitekerezo niyo dukwiye kwibohora kuko inyuranyije n'amahame arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu amoko ya politiki ni amahimbano mu gifaransa navuga ko les ethnies politiques sont artificielles nta bintu biranga amoko ya politiki mu buryo butandukanye kandi bugaragarira buri wese bibaho ni nacyo gituma kutayemera bifite ishingiro rukundo ashobora kureba mudacumura akabona ari umuhutu ariko niyo nzima we akabona mudacumura ari umututsi nanone kandi rukundo ashobora kubwira mudacumura ko ari umuhutu ariko yaba ari kumwe na niyo nzima akamubwira ko ari umututsi kandi abo bose bakabyemera abantu batuye isi yose turemye kimwe abakoroni bari bafite mu mitwe yabo ingengabitekerezo bavanye iwabo itandukanya abawaro abafurama n'abanererandofone mu bubirigi bumva ko no- bumva ko no mu rwanda ari uko byagombye kugenda ku bahutu abatutsi n'abatwa kandi ntaho duhuriye nabo ibitandukanya amoko yabo birigaragaza indimi zabo n'aho batuye n'imico itandukanye ariko iwacu i rwanda abanyarwanda dufite ururimi rumwe umuco umwe kandi dutuye hamwe hose mu gihugu nuko ababirigi babanza gushyigikira abatutsi ubundi bashyigikira abahutu bigaragaza ko nabo bakoresheje ayo moko mu nyungu za politiki abo bakora niba baze kubayobera bakabona ko ibyo byose tubihuje nibyo ba- nibwo bahimbye ko ngo amoko y'abanyarwanda arangwa kandi atandukanywa n'amasura yacu babwira amahanga ngo twavumbuye ibyo mutari muzi ngo twabonye abantu bataremye kimwe kugeza n'aho bajya gupima ibice bimwe by'umubiri ngo kugira ngo barebe kugira ngo berekane ko tudasa koko nuko babyandika ibitabo byinshi cyane bafata amafoto barashushanya bakora n'amafilimi maze amahanga yose yemera ko ngo abanyarwanda tutarenye kimwe abanyarwanda natwe turabyemeraga ngo nta buvuguruzi by'umuzungu avuze kirazira ko abakoloni bemeraga ko imana yaremye abantu bose mu ishusho ryayo babonaga abanyarwanda bo atari abantu nk'abandi iyo ibyo bipimo byabo biza kuba ari byo biranga abahutu abatutsi n'abatwa koko ayo moko yagombye kuba afitwe n'abantu bose batuye isi ariko si kuki bamwe mu banyarwanda nabo na n'ubu bakomeza kubyemera ari abageze mu mashuri ndetse n'abagenze amahanga kandi bazi neza ko mu by'ukuri nta bidutandukanya bi- nta bidutandukanya bihari ko nta n'ibitandukanya nta nta n'ibidutandukanya n'abandi bantu bibaho impamvu nyayo rero ni uko kwemera ingenga eh, kwemera ingengabitekerezo z'amoko ya politiki kwaganjije cyangwa kwasimbuye ukwemera imana n'ukwemera ubumuntu kubera impamvu nanone za politiki uramutse umenye ko uwiswe umuhutu umututsi cyangwa umutwa kubera ko sogokuru ubyara so yahawe ubwo bwoko bamaze kumupima ibice bimwe by'umubiri wakongera kwemera ko ufite ubwo bwoko muri iki gihe tugezemo biramutse byongeye kubaho ninde wakwemera kongera gupimwa iyo myanya y'umubiri we koko nyamara bamwe eh, iyo bitirira abandi ubwoko bakurikira isura yabo ni uko bamaze kubapimisha ijisho ryabo bityo bakaba biganye ba bakoroni navuze mu buryo batatekereje ubwoko bureba umuntu ku giti cye umunsi umwe nari kumwe n'umugabo tuziranye ni uko tubona undi munyarwanda nari ntegereje noneho musezeraho ni uko arambwira ngo ugendana n'abantu bo muri buriya bwoko ubwo mu mutwe we yibwiraga ko mpuje nawe ubwoko nyamara sinigeze na rimwe mubwira ubwoko nemera ko ari ubwanjye kandi nanjye sinari nzi ubwe ntunise ubwoko yabwiwe n'iki ubwoko bw'uwo munyarwanda aho yabushakiye nta handi ni ku isura yakurikije ya ngengabitekerezo yigishijwe ngo abahutu basa batya ngo abatutsi basa batya ngo abatwa basa batya ibyo bikaba byaramugiye mu mutwe akabifata nk'ihame kubera ko kwiyumvamo ubwoko ari ukwemera k'umuntu ku giti cye buramutse ari ubwoko bwa poli- buramutse atari ubwoko bwa politiki nta muntu wagombye kwitirira undi bwoko kuko nyirabwo ari we waba uzi neza ubwo yemera ko afite ubwo ari bwo kwita umunyarwanda runaka umuhutu umututsi cyangwa umutwa atakwibwiriye ubwoko yemera ko afite ubwo ari bwo ni nko kwita umuntu umukirisitu kandi utazi ko yemera yezu kirisitu wabirebera he nta munyarwanda rero wagombye guhangayikishwa no kumenya ubwoko bw'abandi kuko ibyo bitamureba ibyo bibaho kubera ko ayo moko a- arimo politiki kimwe n'uko umurwanyashyaka w'ishyaka riniri ashaka kumenya abari mu ishyaka rye ni ukuvuga aba bahuje ishyaka ndetse akifuza kumenya amashyaka y'abandi bankazi ni ukuvuga abo badahuje ishyaka hari inshuti yanjye twiganye twabanye neza kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu kugera muri mirongo cyenda na kane muri jenoside bamwicana n'umugore we n'umwana we ariko namenye ko yari umututsi aho menye ko bamwishe bamuziza ubwoko bwe kuko mu mibanire yacu ntitwigeze tuvugana iby'amoko ya politiki kandi wenda ashobora no kuba atarumvaga ko ari umututsi hari abandi bemera ko- ndetse ko hari ubundi bwoko bwa kane bwavutse bwitwa ngo abahutsi ni ukuvuga abo bavuka ku babyeyi badahuje ubwoko bw'abahutu n'abatutsi niba nabo bemera ko niba amoko ya abaho kandi akaba avukanwa umutegarugori nawe agira ubwoko kandi akwiye kubutanga ariko se bibaye ari ibyo abavuka ku muhutu no ku mutwa bazitwa hutwa maze abavu- abavuka ku mututsi no ku mutwa bakitwa tutwa kuki bo batavugwa naho se abazavuka ku babyeyi badahuje amoko yandi mashya bo bazitwa abandi ibyo byose rero birutwa n'uko abo bavuga bati ntabwo ndi umuhutu sindi umututsi sindi n'umutwa uko niko kuri naho ubundi ayo mazina yandi yose ayo moko yose y'amahimbano ni amafitirano
rwanda ko ari nziza abo bawe batatu bahuza basangiye ibere n'ibanga umurage ari umwe bikabahasa yeah, yeah. biratinda uwakanaraza iyo abishima biramuhanda nibwo duhenze tumena ibanga batubera umuhanga wo kudutanya Yeah. Ah, yeah. Yeah, hora Rwanda naje. Ah, yeah. Yeah, hora mbyeyi naje. Ah, yeah. Yeah, hora mfubyi naje. Nzanyura ukundi ubumwe n'inganzo. Igihe ni iki nanjye nanga impanuro. Ngaho ndaje. Ngaho ndaje. Ngaho ndaje.
mbere y'uko nsoza iki kiganiro reka mbabwire ibyo ingingo ya kabiri y'itangazo rya unesco ryo ku wa makumyabiri na karindwi ugushyingo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani ivuga ku bwoko n'akarengane gashingiye ku moko iyo ngingo iragira iti inyigisho iyo ari yo yose igereranya kandi igasumbanisha inkomoko n'amoko y'abantu ku buryo iha bamwe ubwibone n'ubuzare bwo kuyobora abandi no kuba babishatse bashobora kubatsemba nk'aho bo atari abantu buzuye isumbanya abantu bene iyo nyigisho nta reme ifite ntinashobora kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe ishingiyeho ikaba ahubwo yototera amahame remezo n'imigenzo myiza biranga inyokomuntu irondakoko rigirwa n'intekerezo zose zishingiye ku mavuko y'u- ku mavuko n'ubwoko imyif- imyitw- imyifatire igendera ku karengane gashingiye ku moko n'imyumvire ivangura iryo rondo- iryo rondakoko rikagaragarira rikara- rikagaragarira kandi nanone mu mabwiriza amategeko imigenzo n'imigirire y'inzego za leta ziba zarashyiriweho kwimakaza ubusumbane mu bantu ku buryo hahoraho imyumvire ififitse ku mikorere n'imibanire y'abantu bihereye ku busumbane bwitwa ko bufite impamvu zumvikana iryo rondakoko kandi rina- rinagaragazwa n'amategeko cyangwa amabwiriza bihumeka ivangura rikagaragazwa kandi n'imyumvire kimwe n'ibikorwa byototera umubano mu bantu iryo rondakoko ni inzitizi ku iterambere n'ubwisanzure by'aba- bwa- bw'abarigiri- by'abarigirirwa kandi rituma abarikurikiza bakanarigenderaho bagenda baba babi kurushaho rikagonganisha abaturage hagati yabo rikaba kandi n'inzitizi mu butwererane hagati y'ibihugu ku buryo rishyamiranya abaturage iryo rondakoko rinyuranye kandi n'amahame remezo agenga amategeko mpuzamahanga kandi rikaba riburizamo amahoro n'umutekano by'abatuye isi akarengane rero gashingiye ku moko witegereje amateka yako usanga karakomotse ku bwiganze bwa bamwe bikubiye ubutegetsi ku buryo ako karengane kagiye gashinga imizi bitewe n'ubusumbane mu butunzi bw'abantu no mu mibanire yabo n'imiryango yabo iryo vangura rikaba rigamije no mu gihe tugezemo guhamya ubusumbane mu bantu bene iryo vangura rero ntiryagombye kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe rishingiyeho umwanzuro w'iki kiganiro rero eh, narangiza ngira nti eh, amoko ya politiki si amayobera matagatifu atavuguruzwa amoko y'aba- amoko y'abahutu abatutsi n'abatwa akoreshwa hakurikije hakurikijwe inyungu za politiki niyo mpamvu nyita amoko ya politiki aba mu ngengabitekerezo za politiki no mu mitwe y'abazemera ibyayo rero ni amayobera koko ariko ntabwo ari amayobera matagatifu atavuguruzwa nitureke kwemera izo ngengabitekerezo ubuhumyi twibohore ingoyi yazo kwibohora ingoyi y'ingoma zirengera ubwoko zikarenganya ubundi ntitwibohore ingengabitekerezo z'ayo moko ya politiki y'izo ngoma ntibihagije hashize imyaka myinshi twigobotoye ingoyi ya gihake na gikoronize ariko ntiturigobotora ingengabitekerezo z'amoko y'inyabutatu zashyizweho n'ingoma za cyami na gikoronize ntitugomba kuzifata nk'ivanjiri yatwigishije ubutatu butagatifu kuko inyabutatu nyarwanda atari irindi dini ahubwo dukeneye kwibohora ingoyi yazo kubera ko zibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi zigasenya umuco wacu tugomba rero kuzirimbura byanze bikunze kuko ziracyatuboshye bityo twibohore byuzuye maze tugere ku bwiyunge nyakuri inyabutatu nyarwanda ni gereza ya politiki tugomba rero kuyivamo ibyo nzabigendera ikiganiro cyihariye nerekane uko byagenda abanyarwanda twabonye ubwigenge ariko ntitwishubije ubwigenge twari dufite mbere y'uko abakoloni bazi iwacu icyizere cy'abanyarwanda cy'uko abanyepolitiki batazongera kudutanya kuduteranya no kudusumbanya tuzagihabwa na wa muryango mugari w'amashyirahamwe n'amadini utagira amoko ya politiki uzaduhuza twese ukarengera inyungu za rubanda kandi ntubogamire kuri politiki igamije ubutegetsi uwo muryango niwe ukwiye kuzashyiraho politiki y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu iy'ubutabera bwigenga iy'ubwiyunge nyakuri n'umubano mwiza w'abanyarwanda bityo ukaba amizero y'abanyarwanda ibibazo by'amoko ya politiki abanyarwanda ntidukunda kubivuga ku mugaragaro turabihishahisha tukabigira amabanga ni nayo mpamvu bidushegesha hakwiye kuzaba inama nkuru mu gihu- rwego rw'igihugu yahuza abanyarwanda bo mu nzego zose ikiga ikibazo cy'amoko ya politiki maze ikakiribonera- ikakibonera umuti burundu mu bwigenge buhamye ariko maze abanyarwanda bazareka kongera kuzira amoko ya politiki ingengabitekerezo zayo zizaba umugani ucibwa abuzukuru n'abuzukuruza bacu bazajya bavuga bati kera habayeho ikiganiro kizakurikiraho ku byerekeranye n'amoko ya politiki tuzarebera hamwe impamvu zitubuza kwibohora ingengabitekerezo zayo n'uburyo twakoresha kugira ngo tubigereho ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe kandi impinduka nk'uko mbivuga buri gihe ikorwa n'ibitekerezo bishya iki git- iki kiganiro gitanze nk'umuhuza w'um- n'umuyobozi w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi murakoze ndabashimiye mugire amahoro nawe utaha
data yajyaga ambwira ko umwana wariye ati ndakwiba ku rwatubyaye ntacyo rutwima uyu mururumba ntukaturange Yeah, yeah. munyemerere mbahanure nde icyo dupfa na kiruta icyo dupfa gira neza uzabiturwa kandi nugira nabi bizakugora